mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazo uburundi kuri uno wa mbere bwahimbaje umunsi wahariwe umwana w'umwigeme leta isaba abavyeyi kunganisha abana mu kubaha amahirwe angana yo kuja mu mashure iri tegeko ni ukugira ngo ntihagire umwana w'umukobwa n'umwe abura amahirwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga ntihagire umwana w'umuhungu n'umwe yakwa amahirwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga ibindi ni ahabaca babihemiriza abavyeyi uyu ni albert arakaza umushingwamanza mu burundi mu burundi kandi inzego zijeje umutekano zahagaritse abanyamurenge bahungiye muri ico gihugu bakekwa gukurana n'imirwi imaze iminsi igaba ibitero naho ngaha ku mugabane wa amerika agashimwe kitiriwe nobel mu by'ubutunzi kahawe abanyamerika babiri bigisha muri kaminuza ya stanford muri leta ya california ido ni dayo amakuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase amakuru yacu ya kano kanya turahera ku yagezeho hirya nino ku isi ibikorwa vyo kuzimya umuriro wadutse ejo kwa mungu ku musozi muremure wa kilimanjaro uri muri tanzania birabandanya ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo abajejwe kurwanya imiriro bo mu gihugu ca tanzania no musi wa mbere bari mu gikorwa co kurwanya uwo muriro wadutse ku musi w'imana ku musozi muremure cane mu karere ka afurika kilimanjaro amasanamu ku musi w'imana yerekanye umuriro uriko waka kuri uwo musozi umuriro kuri uwo musozi watanguriye mu gice citwa wona ikibanza ingenzi zikoresha zibiri mu nzira zitari nke zikoreshwa mu kuduga uwo musozi ziruhukiramwo umusozi wa kilimanjaro ufise uburebure bw'imetero ibihumbi bitandatu ingenzi zigira ku bihumbi mirongo itanu ziraduga uwo musozi uko umwaka utashe abariko bagwanya umuriro bagizwe n'abantu batandukanye barimwo ababa hafi yaho abanyeshure n'abasanzwe bajejwe kugwanya imiriro abajejwe kugwanya imiriro bariko bafata ingingo zikenewe zose kugira bakingire abaza kugendera uwo musozi hamwe n'ibikoresho vyabo nari nabiciye ku masonga nkitangura agashimwe kitiriwe nobel mu vy'ubutunzi kegukanye abigisha babiri b'abanyamerika ari bo paul migrom na robert wilson thomas kamirindi arakomeza paul milgram afite imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko naho robert wilson afite mirongo inani n'itatu bombi bigisha muri kaminuza stanford imwe muri kaminuza eshanu zikomeye ku isi ifite icyicaro gikuru muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika komite nobel yabahembeye ubushakashatsi bakoze ku masoko ya cyamunara n'ukuntu bwahinduye imikorere yayo iragira iti cyamunara uzisanga hose mu buzima bwacu bwa buri munsi ubushakashatsi bwabo bwabereye ingirakamaro kanini cyane abagura abagurisha na sosiyete yose muri rusange by'umwihariko paul milgrom na robert wilson nibo bahimbye uburyo bwo kugurisha impushya zo gukoresha imirongo yo mu itumanaho muri leta zunze ubumwe za amerika urugero ni nka bimwe mujya mwumva ngo tuvugira ku mirongo migufi nibo kandi bize uburyo bwo gukoresha imihanda y'indege iyo zigiye kugwa ku bibuga byazo igihembo nobel mu by'ubukungu bahawe nicyo gitangajwe nyuma y'ibindi byose gikurikiranye n'icy'amahoro cyatangajwe ku wa gatanu ushize ko cyahawe pam ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa kubera icyorezo cya virusi ya korona imihango yo gushyikiriza mu biganza byabo abantu bahawe ibihembo nobel byose muri uyu mwaka ntizaba uko bisanzwe ku itariki ya cumi y'ukwa cumi na kabiri i stockholm umurwa mukuru wa suwede na oslo umurwa mukuru wa norvege ku gihembo cy'amahoro bose bazabishyikirizwa mu bihugu byabo umuryango umwe bwa buraya wumvikanye ku bihano vyofatirwa uburusiya ku bijanye na dosiye ya alexi navalny atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu fide niyo ngabo atugire ku muriri w'ino nkuru mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubudagi haiko mas yatangaje ko inguvu z'umurengera zibandanya gukoreshwa kuba ari mu myiyerekano ku mugwa mukuru wa biyelorusiya atari ibintu bashobora kwihoza avuga ko abari mu myiyerekano iba mu mahoro babandanya guhagarikwa abari mu myiyerekano batari bake yo kwiyamiriza perezida lukashenko barahagaritswe ku munsi w'imana ivyo vyakurikiye inama yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije hagati ya perezida lukashenko n'abayoboye batavuga rumwe na leta bapfunzwe avuga ko kubera izo mvo ingingo zitegerezwa gufata yashikirije icyiyumviro c'uko ibihano bishasha bifatwa umuryango w'ubumwe bw'uburayi warafatiye ibihano abantu mirongo ine bacuditse na perezida lukashenko yamara ntiwamushize ku rutonde rw'abafatirwa ibihano kuva lukashenko atangaje ko yatsinze amatora atahuriwe ko na bose ku itariki icyenda y'ukwezi k'umunani imyiyerekano isaba ko atanga imihoho n'uko abanyororo bafungiwe imvo za politike barekugwa yarabaye akatari gake mu mabarabara
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose bahejeje kudushikirizwa ageze hirya nino ku isi ubu naho dutandukire ayavugwa mu karere k'ibiyaga bigari n'u rwanda vyahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme ni umunsi wahimbajwe ejo ku munsi wa mungu mu yindi mice y'isi leta y'uburundi ihamagarira abavyeyi kwitaho cane ikibazo co gusomesha abana abakobwa n'abahungu bagahabwa amahirwe angana ibindi kuri ino nkuru turayibaza mugenzi wacu eloge wirika neza umunsi mpuzamakungu wahariwe umuyigeme uhimbazwa ko umwaka utashe ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kw'icumi mu burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere ibirori vyabereye ku mpanda mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeline ndayubaha niwe mushyitsi w'iteka ku rwego rw'igihugu yagiye mu birori vy'uyu munsi intara ya bubanza yatowe kwakira umunsi mukuru ifite abana b'abigeme mu mashure barenga ihumbi ijana na mirongo itanu n'umunani umwaka ushize abagera kuri mirongo ibiri n'indwi barahevye ishure muri iyo ntara kubera imbanyi zitifujwe batwaye ku bakobwa ibihumbi bibiri n'amajana atandatu batashoboye kurangiza umwaka umukenyezi w'umukuru w'igihugu yibukije ko umwigeme w'umunyebanga atabaramenya ikibi n'iciza cahamagarira abigisha kuvavanura n'ingeso mbi ikunze kwibonekeza yo gushurashuza abana b'abakobwa bahendesha amanota angeline ndayubaha ntituzongere kumva umwigisha aja gukoba izo aragiye mu gushurashuza abo igihugu camushinze kurera amanota ntagurishwa arakorerwa mumenye ko kwitwa umurezi ari ibanga rikomeye cyane muheze murigendere umupfasoni ndayubaha yasabye kandi ibinyamakuru amashirahamwe yigenga amadini n'amashengero kwama bitwarika ko mu vyo bakora ata kintu gihungabanya umwigeme cojamwo no gushigikira imigambi ya leta yo gukura mu bukene umukobwa kugira ngo yirinde zimwe mu ntambamyi zibuturukako yahamagariye abacamanza guhasha bivuye inyuma abashurashuza abana b'abigeme sinorangiza rino jambo ntateye akamo abakorera ku rwego rw'ubutungane ngo bahane bihanikirize uwo wese azofatanwa itonga ariko arahumanya agateka k'umwigeme kugira ngo n'abandi bahakure icigwa bagire ico batinya n'ico basonera dusabye rero umuntu wese mu byajejwe gushigikira umwigeme co kumwe n'umukenyezi mu burundi amashirahamwe yigenga yemeza ko ahorana amabatari make arimwo ayafatiye ku gitsina rwahoyonse nyakwiza ni umuganga yakira abakorewe amabi afatiye ku gitsina mu kigo seruka yemeza ko mu ntara za cibitoke mu buraruko bushira uburengero umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura na muramvya hagati na hagati mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka honyene haharuwe abagera ku majana atandatu dufashe kuva uno mwaka utanguye turafite abantu twakiriye baba abantu amajana atandatu kuva mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu turavye abatwitura benshi n'abakorewe amabi yo gushoreshwa ku nguvu abakenyezi nibo benshi ku bice mirongo icenda na gatanu kw'ijana mu burundi abana b'abigeme amajana atanu nibo batoranijwe mu miryango itishoboye kurusha iyindi kugira ngo bahabwe imfashanyo igizwe n'amasabuni impuzu n'utambara tubafasha mu gihe bari mu butinyanka ibitigiri bitangwa na boni y'umucegeranyo yasohoye kuri uyu w'imana hizigizwa umunsi wahariwe umwigeme vyerekana ko umuyabaga umwe w'imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'icenda kuri bane mw'isi yose atakaza afise ati kwiga canke naho ngo aje mu mashure y'imyuga bigeze ku misore ibiharuro ni kimwe ca cumi umuryango mpuzamahanga kandi wemeza ko miliyoni cumi na zibiri z'abana b'abigeme bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani barongozwa mu gihe abagera ku miliyoni ijana na mirongo itatu batarakubita ijisho intebe y'ishure eroge burika neza ijwi rya amerika duhereye mu gihugu c'u burundi aho abanyamurenge barenga ijana bahungiye muri ico gihugu bamaze gufatirwa mu ntara zitandukanye bagirizwa ko baba bashigikiye canke bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho imaze iminsi itera ico gihugu idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ihagarikwa ry'abanyamurenge bagwiriyemo urwaruka ryatanguriye mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi ku munsi wa kabiri w'indwi iheze gushika ku wa kane muri iyo ntara abajejwe intwaro n'umutekano basigura ko bahafatiye abanyamurenge barenga mirongo itandatu baba mu makartier atandukanye ya Gitega igipolisi gisigura ko nka bose ari impunzi z'abakongomani zahungiye mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi yamara bakaba bari basigaye baba igitega ataruhusha rwo kuba hanze y'ikambi bafise kuva ku wa gatandatu naho gushika kuri uyu wa mungu igipolisi n'abajejwe intwaro mu ntara za muyinga na ngozi mu buraruko bw'igihugu bazindutse barondera abanyamurenge baba ku mirwa mikuru y'izo ntara aho naho hafatiwe barenga mirongo itanu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano pierre nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko abo bantu bateye amakenga abajejwe umutekano barafashe abantu bateye amakenga impunzi z'abakongomani b'abanyamurenge basanzwe bategerezwa kuba bari mu ikambi hariho abavuyeyo byitwa ko bafise uruhusha bahawe n'utwara iyo kambi w'umurundi canke uwutwara igisata akorera hariya hariho rero n'undi mugwi ari nabo benshi nta ruhusha na rumwe bafise kandi bariko bagwirirana muri ino minsi ari nico catumye batera amakenga abajejwe umutekano hanyuma bakabafata basohotse ikambi bitarikuwe n'amategeko bamwe bikoresha utuntu ngo nabadandaza abajejwe intwaro n'igipolisi bagiriza izo mpunzi z'abanyamurenge ko boba bari mu bahungabanya umutekano canke bakifadikanya n'imigwi igwanya uburundi ingingo ya mbere yafashwe niyo kubasubiza mu makambi banditswemwo ya bwagiriza mu ruyigi kinama imuyinga n'imusasa ikiremba ca ngozi ni mu gihe bari babaye barashigwa ku biro vy'igipolisi muri izo ntara nico gituma rero ingingo ica ifatwa ari uko bano bantu bose baca babanza basubizwe muri iyo kambi hanyuma batohozwe ko neza umwe umwe wese bibonetse ko hoba hariho nk'umwe canke babiri yoba afise uburenganzira bwo kuza kuba canke gukorera ngaho muri kino gisagara baheze babumuhe akamo twagira rero duce dutera abarundi ni uko borushirizaho kurikanura aba bantu bose b'abanyamahanga bibonekeza haba mu bisagara cyangwa ahandi benshi bavuga ikinyarwanda umwumvise avuga ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi rutagwa ngaho mu burundi muce mujya kara abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira ngo bamubaze ikimuga abo banyamurenge bobo barahakana ivyo bagirizwa umwe muri bo ari muri komite y'abaserukira kominote y'abanyamurenge mu burundi yavuganye n'ijwi ry'amerika yanse ko tumuvuga amazina ku mvo z'umutekano wiwe gusa yatubwiye ko iciyumviro ciwe ari ca komite yose avuga ko iyo komite ibabajwe n'uko ubwo rwaruka ndetse n'abakuze bariko baraburabuzwa avuga ko abenshi muri abo banyamurenge bari bafise uruhusha rwo gusohoka amakambi y'impunzi kubera imvo zo kuja kwivuza kwiga canke kurondera ubuzi uwo ari muri komite nyobozi y'abatwara abanyamurenge mu burundi asaba kumwe wese mu bafashwe ikibazo ciwe cokwigwa ukwaco kuko atanumwe yavuganye n'uwundi mu gusohoka ikambi asaba ko bo kubahirizwa mu gateka kabo uwiga akabandanya yiga uwagiye kurondera ubuzima akoroherezwa nayo uwagiye kwivuza agahabwa uburenganzira bwiwe bwo kubandanya yivuza yamirira kure ivyagirije ko boba bakorana n'imigwi ihungabanya umutekano mu burundi atego niko abo bateye igihugu naho ntabizi neza baturutse mu duce tumwe tumwe two mu buseruko bwa kongo aho abenshi muri twebwe twahunze tuva ariko ntibisigura ko hari aho duhuriye twebwe ntidushobora kwifatanya n'abaturuka mu gihugu catwirukanye tugahunga bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu caduhaye indaro imyaka myinshi ahubwo tubabonye twobadoma ko urutoke kuko natwe n'abansi bacu abajejwe intwaro n'umutekano bategetse ko impunzi zose z'abanyamurenge zanditswe mu makambi y'impunzi babwirizwa gusubirayo bakagumayo ababa mu bisagara nabo bakarabigwa hagufi abakongomani bahungiye mu burundi ubu barenga ibihumbi mirongo umunani nka bose nabo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunze bava mu buseruko bwa kongo igipolisi c'u burundi kivuga ko iki gice ari co caturutsemo abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ntara za kayanza rumonge na bujumbura bujumbura ku nkengera z'ikiyaga ca tanganyika mu ndwi zibiri ziheze mu bafatiwe mu migwano igipolisi cemeza ko harimwo abantu bavuga ururimi atari kirundi nyabo nacoba ari kinyarwanda canke ikinyamurenge pierre claveni nkuru kigali kubw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya hambavu y'intambwe zitandukanye muhejeje kumva zisigaye gutegwa ngo umwana w'umwigeme mu burundi atezwe imbere bishemeye bamwe mu bapfasoni bakomoka muri ico gihugu muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bariko baraboneka mu mabanga mpuzamakungu akomakomeye arimwo nko kuba intumwa za onu ukurongora amashirahamwe mpuzamakungu yigenga nka human rights watch na amnesty international ndetse n'abitoza kuba indongozi mu bihugu bitandukanye nk'ububirigi canada na amerika umwe muri bo ni letitia mizero akomoka mu burundi akaba ariko yiyamamariza kuba umukenguzamateka muri leta ya north dakota aha muri amerika mu kiganiro na mugenzi wacu venuste nshimiyimana madamu mizero aratangura yivuga bisumbije uwo ari we nitwa letitia mizero herorud murakoze cyane kuntumira ku ijwi rya amerika mba muri amerika leta zunze ubumwe za amerika mu gice cyitwa north dakota state ndi mu gisagara gitoya cyitwa west fargo mvuka i burundi mu ntara y'igitega niho nakuriye cyane cyane ariko nize mu bukeye n'igitega hamwe no kuri kaminuza y'i bujumbura hanyuma umuryango wanjye warabaye no mu bindi bihugu narabaye mu bufaransa nkiri mutoyi hanyuma twarabaye no mu rwanda ku misenyi mbere y'uko nimukira muri amerika naho narabaye muri burkina faso ni byo mu majambo make amadiko nditoza jewe musabye kwidondora ni ibyo nuvuga cyane cyane icyo ni cyo kibazo nyamukuru hari amatora yiteguwe muri amerika y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abadepite n'abasenateri nawe uri muri abo urahatanira kuba umusenateri muri amerika murundi kazi birumvikana umunyamerika ushaka kuba senateri kubera iki ushaka guhatanira uyu mwanya nubwo bwose wagize ibikorwa byinshi mu buzima bwawe bigaragaza yuko ufite abaturage ku mutima ariko se kubera iki uyu munsi aribwo ushatse kwinjira mu nteko y'abasenateri ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza ikintu nkunda kwibutsa abambaza icyo kibazo ni uko amerika igizwe n'abantu bava mu bihugu byinshi baje mu bihe bitari bimwe ku bituma bitari bimwe ariko amerika uretse abantu b'imvukira ngaha bita native americans amerika ikozwe n'abantu baje bava mu bihugu no mu makontina menshi hanyuma jewe nanje urumva nitwaka ko ndi muri abo bakibandanya iyo tradisiyo ya amerika yo kuba igihugu cyubatswe n'abanyamahanga aho mba biraboneka ko abantu baje bava mu bindi bihugu muri iyi myaka harimo benshi b'abanyafurika harimo benshi bo no mu bihugu by'abahindi hanyuma nabonye gusa ko diversite iguma ihinduka kubera nsanzwe n'umuntu akunda kwitanga no gukora igikenewe aho mba hose ari burundi ari mu bindi bihugu byose niba narabayeho sinahashika ngo mbe umushyitsi ndahashika nkaba umwe muri bo iyo mbonye ingorane ari umubanyi akeneye ikintu akeneye umuntu amufasha ndahaguruka ari amashuri akeneye umuntu abumvikanisha tuvuge kubera ubundi bafise abanyeshuri n'ababyeyi bava mu bihugu byinshi ndaseruka ni gutyo rero nabonye ko n'ubundi nsanzwe ndabikora icyo nshobora kumfasha nkashika ahantu nshobora kwemfuransa amategeko aza kuzuriza abantu bava mu bihugu byinshi harimo n'igihugu mvamo n'umvume ngo ndafise icyo nshobora guterera muri uwo mugwi nicyo gituma nafashe iyo ngingo yo kwita
aho ngaho muri amerika sinzi aho muri north dakota cyangwa se no muri minnesota muturanye niba hari abarundi benshi bahari bavugaga yuko hari abanyamahanga benshi bahari abarundi ndetse n'abanyarwanda bavuze ko babaye ku gisenyi abarundi n'abanyarwanda bumva ijwi rya amerika kuri uyu mugoroba batuye muri amerika ndetse no muri utwo duce wiyamamarizamo uramutse ubonye umwanya wo kubabwira uti nimujya gutora muzantore ni iki wababwira bazagutorera ikintu cya mbere mbanza kuvuga ni uko abari muri amerika abarundi abanyarwanda abaribo bose ntibashobora kuntora niba batari mu gice ndiko nitozamo kubera ubu ndiko nitoza kuba umusenatrise muri mu ntara ya dakota sindiko nitoza kuba sindagera aho nitoza kugira mbe umusenatrise wo mu rwego rw'igihugu yego ariko niyo nzira niyo nzira abo abari mu gice canje ndabasaba ko bumpa amajwi kubera nzobaserukira kubera ingorane barimwo canke bacamwo canke ziri imbere hari izo naba naciyemo nanje hari izo numva gusumba abantu b'imvukira bo ngaha nibaza ko nshobora kuba umusobanuzi w'izo ngorane nkabashikira imbere nkabavugira nkongera nkabaserukira nicyo kintu kuri novuga nubasaba kubumpa ayo majwi yabo cyangwa bakanshirikira ukundi kundi bashoboye ikindi ko uretse ko twaba tuvuga n'ururimi rumwe dufise imico myinshi ishaka gusa itanye n'abamaze igihe ngaha muri amerika rimwe na rimwe hari igihe bizanana n'ingorane zo kumenyera ndahamaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri ngaha nibaza ko hariho abandi bakiri bashasha bataramara imyaka mirongo n'ibiri n'abandi bahamaze iyo myaka ingana gutyo cyangwa irenga ugasanga tuvuge ntibafise ubushobozi bwo kuvuga icyongereza neza kubera twese ntidufise impano zimwe ikindi ni uko bashobora kuba badafite nk'amashuri yegeye imbere yo kumva ibintu by'amategeko cyangwa kumva ibintu ukuntu bashobora gutera imbere n'ukuntu bashobora guteza imbere igihugu ibyo byose nibaza ko nshobora kubaserukira nk'ahababera nicyo gituma ndabasaba amajwi no kurushigikira
mbere y'uko nkureka Letitia Mizero Heberude nagira ngo nkuko twatangiye tubivuga uri umurundi kazi ariko uri umunyamerika kazi ujya kugera muri icyo gihugu wahageze unyuze mu nzira abantu benshi benshi mu isi twanyuzemo kugira ngo tugere aho turi niki wabwira cyane cyane abategarugori bakumva kuri uyu munsi kuri iyi saha mu rwego rwo kwiyubaka rwo kwigira kandi ukagera ku cyo ushaka kugeraho byanze bikunze kandi unyuze mu nzira nziza
ni ikibazo cyiza cyane n'ibyo inzira naciyemo ntiyari yoroshe nk'uko mubivuze ni twese abagiye mu mahanga gutanga ubuzima bushasha ntidushika ngo duce twisanga hari ibintu byinshi cyane ducamo bidusaba kumenyera bidusaba gutakara no gusubira kwitora ikintu cya mbere novuga ni ukutihegura ikindi nacyo novuga ni ukugerageza kwiyunga n'abandi kubera iyo umuntu aca mu ngorane hari igihe yibaza ngo ni we wenyine bishikiye ariko iyo umuntu atanguye kuganira n'abandi no kuvuga n'abandi no gusaba impanuro no kwitura abandi kenshi umuntu arasanga n'abandi barahaciye ni ikintu kinini yagifasha kugira ngo umuntu ashobore kuva mu ngorane arimo icya gatatu nacyo ni ukwitanga kuguma muhira no kugumana n'abantu bo mu bihugu tuvamo kenshi ntibiduteza imbere kugaragaza kwiyunga ni ukwiyungana ego nibyo nabo tuva mu bihugu bimwe mugabo umuntu akongera no kwiyunga n'abandi bimvukira abo ngaha cyangwa abahamaze igihe bamaze kumenya ko tubivuga mu kirundi umwonga uhuma n'udahuma kugira ngo bashobore kutwereka inzira kandi bongere baduhe badutere inguvu badutere inkomezi kugira ngo umuntu ashobore kubandanya je naragize ingorane zitari zike mu buzima bw'iwanje mu rugo naragize ingorane zo kugerageza kurera abana muri mu gihugu imico utayumva utazi naho uri kurabayobora ubashikane kenshi ni nk'aho uvuga ngo ni umuntu w'impumyi ariko ayobora abandi cyangwa izindi mpumyi naragize ingorane yo kuronka ubutsi ntangurira hasi nk'abandi bose ariko sinigeze nihebura ku bizera imana nka jewe byinshi haragera igihe nkabisengera canke nkabitura imana kubera ndazi ko inshoborere bitari bike ariko abandi nabo murashobora kwitura abagenzi hanyuma umuntu akabandanya urugamba umuntu akabandanya kwana none ikiganiro kigiye kurangira hasigaye iminota ibiri gusa nayo nduzi itageraho ariko uvuze abantu benshi bagufasha muri kino gikorwa cyo kwiyamamaza ntekereza uruhare umufasha wawe mariko hererude yaba agira mu kugufasha kwiyamamaza nzi ko kenshi bakunda kuvuga ko ngo inyuma y'umugabo w'ibigango ufite ubwema haba hari umugore nawe w'intwari ariko se nyuma y'umugore nkawe w'igihangange nawe haba hari umugabo nawe ugusunika
ibyo ni ibyo mu rugo ni ugufashanya nibyo hari ibyo amenyereye kunduza kubera yavukiye ngaha ahantu ndiko nitoza harimo igice kininiya kirimo abarimyi naho mva mu gihugu harimo abarimyi uburimyi bw'i burundi si cyo kimwe n'uburimyi bwo ngaha muri amerika wewe aramfasha akagenda kumfasha kwiyamamaza muri ibyo bice akamvugira kubera avuga ururimi rumwe rw'abarimyi nabo kunduta icyo ni ikintu kinini ikindi nacyo ni umuntu yize amategeko ni umuavoka cyangwa roya hariho ibintu by'amategeko ashobora kumfasha kumva kugira ngo tuvuge nk'amafaranga intererano ndonka zikoreshwe uko ziteza gukoreshwa kubera ibintu byose ino biteza gukurikira amategeko icyo kintu arakimfasha mu kindi mu rugo aramfasha ibitari bike ko turi muri amerika nta bakozi bahari badufasha mba niriwe kwiyamamaza ntace muhira hari igihe nsanga yafashije cyangwa yafashije mu rugo agakora ibikenewe kugira nanjye sinshishikira mu mashiga nicyo kintu navuga umuntu ashimira imico y'ahandi no kuhigira gufashanya no kuhigira ubwenge mu kugabura ubutsi
Letitia Mizero Hererude wiyamamariza kuba umusenatrice muri leta ya North Dakota ndagushimye cyane ku bw'uyu mwanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane kunzumira mugira umunsi mwiza umunsi mwiza akaba ari duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazo ibigenewe n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasili Gebehu vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kururanirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cacu guterera igihugu c'uburundi yabaye isubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cacu thank you abakozi bakarorero batanga amakuru